Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com ikaze inshuti bakunzi mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na joe diana nini nahazwe
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ba perezida b'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye n'u Rwanda Paul Kagame barahuriye mu nama igira umunani y'umuryango mpuzamakungu w'ibihugu by'ibiyaga binini CIRGL mu mpfunyapfunyo iyo nama yabaye hifashishijwe ubuhinga bwa none ni nayo ya mbere abaperezida b'ivyo bihugu bahuriyemwo kuva imvururu zatewe na manda yindi y'umuhitsi Petero Nkurunziza ah, zaduka mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu uko guhurira mu nama kwaje gukurikira iyindi mibonano ibiri y'abategetsi mu vya gisirikare n'abashikiranganji b'imigenderanire y'ivyo bihugu n'andi makungu hari icizere itanga ku kunagura imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda irimwo igitotsi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nimba igitanga kingana gute nimba atacu naho ikibuze n'icahe utwo tubazo twose turi mu two tugiye guca ijya nino muri muri isanga y'uno munsi twabatumiriye professeur julian mubona umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vya politiki intwaro ku rwego mpuzamakungu no guteza imbere inzego mu gifaransa ni expert international en gouvernance et développement institutionnel ikaze professeur ari bujumbura muri ivyura twego turivyibura mwiriwe namwe hanyuma ndaramutsa n'abariko baratwumviriza twari twashimye kuza kuba turi kumwe n'uruhande rw'abakurikiranira hagati by'u rwanda ariko ku mwanya wa nyuma abari batwemereye kuduha ikiganiro ntibyashobotse turaza rero guca ijya nino ibyo bibazo eh, tubaha ikaze nshuti bakunzi mwe mwumva ijwi rya amerika tukanabasaba imbabazi kuko tutaza gushobora kubahamagara nk'uko vyahora ngo mubaze ibibazo ikiza ca virusi ya korona caratwomoye mu biro ubu ibiganiro vyacu vyose tubitegura mu mihana vyumvikana ko kubahamagara bitacu bitacoroshe ariko hakagira ubutumwa turonka kuri facebook yacu aho twacishe kino kiganiro turaza kububasomera nuko rero tuduge ku ijambo uh, professeur julien nimubona inama y'umunani y'umuryango mpuzamakungu w'ibihugu by'ibiyaga binini crgl iheruka kuba yari yitabiriwe n'impande z'u rwanda n'uburundi kuba uburundi bwaritabiriye iyo nama inyuma y'inshuro zitari nke ico gihugu uh, kititaba amanama byari kuba ngombwa ko gihuriramo n'u rwanda uh, mwabihaye insiguriyahe mu bihisiguriyahe ni byiza kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntabwo yakitaba inama nk'iyo muribuka neza yuko inama zateguwe n'umukuru w'igihugu cya kongo zose atari yagombye kuzitaba byerekana yuko ikibazo kiri hagati y'u Burundi n'u rwanda ari ibibazo nkoramutima ni byiza rero ko iyo nama yabaye uburundi bugashikiriza ibibazo byabwo hanyuma n'abandi bakuru b'ibihugu bakavuga uko babibona insiguro ya mbere ni uko rijya shyirahamwe ryabiteguye ni ishyirahamwe ryagiyeho haciye imyaka ibihugu byo muri akarere biri mu ntambara hanyuma iryo shyirahamwe murazi ko rikukira ishyirahamwe mpuzamakungu oni ariko mu kujyaho harimo n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika union africaine hanyuma kandi iryo shyirahamwe ririmo ibihugu bitandukanye byo muri aka karere buri bigize umuryango w'ibihugu byo hagati mu gihugu serase hamwe n'umuryango w'ibihugu byo mu buseruko bwa afurika eyase muri ibyo bihugu byose harimo ibihugu bisanzwe bihanura cyane uburundi bicuditse n'uburundi byumvikane ko byahanuye bihagije uburundi kugira ngo bwitabe mwe n'ibyo biganiro ikindi bigira kabiri umuntu yakomera ko ni uko ari u rwanda cyangwa uburundi byose bihomba muri iyi migenderanire itari myiza ibiriho kuko kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushyika ubu izo mbibe zirugaye abanyagihugu b'u rwanda n'uburundi bakigenderanira ngo bashorane ibintu nk'uko byahora hariho igihugu cyose gihomba mu by'ubutunzi hariho kandi iyo migenderanire yatumye nk'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko eyase ricumbagira cyane kubera iyo migenderanire mibi yatumye ibihugu byo muri aka karere bityo bicanamwo ubushize ko nuko byari bisanzwe bine biri mu bindi bibazo byo guhiganirwa akanyabigabo ari mu butunzi cyane mu gihe bya politiki insiguro ya gatatu ni uko imigenderanire hagati y'ubumwe n'u rwanda ibonwa n'amakungu ibonwa n'ibihugu byo muri aka karere byose nk'intambamyi ikomeye cyane kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri aka karere muri rusange amahoro n'umutekano bigaruke mu burundi kuko nk'uko mubizi ibyo bihugu koko birafise ibyo bipfa bitatanguwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'aho uburundi bwagombye gukomeza rwose ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko ni imigenderanire yaramigoye kuva ibihugu byikukira ibyabaye mu rwanda igihumbi kimwe magana icyenda mirongo itanu n'icyenda ibyagera mu burundi irindwi na kabiri inani umunani icyenda na gatatu mu rwanda icyenda na kane izo ngorane z'injyane zifatiye ku bya politiki ariko binywa amoko ni ibintu byagumye bitosekaza cyane imigenderanire hagati y'ibyo bihugu n'aho baheyaheyana ugasanga bagira bati wowe ncungerera abananira gucungerera bariya hanyuma tubandanye tubana tubana uko ibyo byabaye hagati y'abakuru b'ibihugu by'u rwanda n'iby'uburundi kandi badasangiye ubwoko ariko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rero haje mu burundi ibyiyumviro bikomeye bishingiye yuko umenga abansi bashingikiye ku bwoko umenga abansi bashingikiye ku banyamahanga birafatana hanyuma bituma imigenderanire hagati y'ubururu n'u rwanda isubirwa cyane ni byiza rero kubona ibyo bihugu byagarutse ku ntumbero yahahorana kare y'uko naho mutamwumvikana mu byerekeye ingene mubona ibya politiki ingene mubona iby'imigenderanire hagati y'amoko y'uko imigenderanire hagati y'amaleta ifatira ku bindi maze ku neza y'abanyagihugu baba muri ibyo bihugu yego hari ibitandukanye mugarutse ko mubona imuha insiguro y'iriya nama ariko hariho n'abibaza bati ni iyindi ngendo canke uburundi n'u rwanda vyoba biri mu nzira yo kwiyunga ahanini bigafatira kuri ayo matatu yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ubwo mudusiguriye ko uburundi n'u rwanda turavye amatata adafatiye muri bibiri na cumi na gatanu gusa abo nabo bibaza yuko ahubwo uburundi n'u rwanda bwaba buri mu nzira yo gusubira kunywana bukibagira ibyo byagirizanya kuva mu bihumbi na cumi na gatanu bo bo muribaza iki ku byo bavugaga porofesor ibyo bibaza ko byumvikana kuko ufashe igihugu cy'u rwanda inyungu zacu murabizi neza yuko igihugu cy'u rwanda cyashyize imbere cyane iry'iterambere rifatiye guteza imbere ibintu by'ingenzi guteza imbere ibintu by'amanama mpuzamakungu ibyo ni ibintu byahaye agateka cyane u rwanda mu makungu ibyo byose bigashingira yuko mu rwanda hari abaho n'umutekano kuko nta nta banyamahanga baheza ngo bazane imitahe yabo cyangwa abantu ngo bahagirire ayo manama akomeye aheza akaduza ubutunzi bw'u rwanda mu gihe hari induru mu karere ku burundi naho ni ikintu gikomeye cyane kuko ubwa mbere ho burundi kuva buvuye mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twavuga ati reka tureke amakungu y'uko tubivuyemo injyane twahoramo zatanguye ibihumbi na cumi na gatanu yuko zaheze yuko rero tugiye twerekane yuko dukeneye amahoro n'umutekano kandi twabyinjiyemo ariko izo ngorane z'umutekano zihera yuko cya kibazo cy'amahoro n'umutekano mu burundi cyo nyine usanga gifatiye ku bintu byinshi gifatiye kuri ya migenderanire hagati y'abanyagihugu barundi bonyine zifatiye kandi ku bya politiki urabona aha mu burundi kubera zabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho impunzi nyinshi cyane zagiye muri aka karere na cyane cyane mu rwanda hariho abo igihugu cy'uburundi cyagize yuko bagomba gutembagaza ubutegetsi mu burundi baba mu rwanda murabona yuko muri iyo nama umukuru w'igihugu cy'uburundi yasabye yuko abo bantu bubaho uburundi kugira ngo babacire imanza ibyo byose biri mu bitera ikibazo byerekeye umutekano hanyuma ikindi ni ukongera ko gikomeye cyane nibaza yuko aricyo gituma uburundi n'u rwanda tuba bigaragaza gushyira hamwe ni uko hari ikindi kibazo kiri mu kongo gikomeye nacyo kandi kiraheza ibihugu bibiri bituma yuko u rwanda n'uburundi babanza bikumvikana ku byabyo mbere y'uko biheza bikaganira na kongo ni ikibazo cyerekeye imiharigwana iri mu karere k'ubuseruko k'igihugu cya kongo ni ibyerekeye idandaza ry'ubutaka butare buva mu gihugu cya kongo ubwo budandaza usanga bwagiyemo amaleta amaleta akorana n'imigwi irwana ibi byose birafatana ugasanga rero ni bimwe bagirizanya mbere u rwanda rwagiriza uburundi yuko wa muhari urwanya u rwanda fdr n'iyindi ishyigikiwe n'igihugu cy'uburundi hanyuma uburundi nabwo bukagiriza u rwanda yuko nabwo rushigikiye iyindi mihari irwanya uburundi ari zino za leta tabara n'iyindi mihari urumva rero yuko hagiyemo ikibazo cyo mu karere hanyuma bigatuma ibyo byose biba byinshi hanyuma nakubariye ibyerekeye ibihugu byo mu karere k'ubuseruko erase reka tuzi utugorane tumwe tumwe twa politiki turi hagati ya tanzania na uganda tanzania na kenya baniganira umugabo mu byerekeye bya politiki cyangwa mu byerekeye by'ubutunzi nabyo umenga tanzania yaciye igomba kubyongera ko mu kwerekana yuko ishyigikiye uburundi gusumba ibindi ukamenya tanzania igomba gukamisha ingorane ziri hagati y'uburundi n'u rwanda icyo kibazo murazi ko cyataye ko amazi ari wa ujya batwara igihugu cya tanzania mukapfa hamwe n'umukuru w'igihugu cya uganda urumva ikibazo cy'uburundi n'u rwanda cyabaye ikibazo cy'akarere koko ari byiza rero yuko uburundi n'u rwanda uburyo batwika tubanze twicare hamwe twebwe dukure mu nzira ibituraba hanyuma ibiraba akarere nabyo duheze tubitandukire mu nyuma ariko bituma nibaza yuko habona habonanye byashikiranganji b'imigenderanire yacu habonanye kandi mu byerekeye umutekano abakuru b'igisirikare n'igipolisi cyacu ibi byose bikorerwa bimwe mu mbisho ibindi ku mugaragaro ariko biraboneka neza yuko ubu n'u rwanda bafite inyungu bose kugira ngo basubire bagire imigenderanire myiza hagati yabyo kuko kuko nayo z'abanyagihugu bo bo hasi izo njyane zibakorako cyane urabye abantu bo ku mipaka harimo za kibitoke za kayanza za ngozi muyinga kirundo bari bafite imigenderanire y'ubudandaji ikomeye cyane n'abanyarwanda ugasanga rero barahahombeye cyane ugasanga inyungu ziri mu banyepolitiki sizo ziri mu banyagihugu
murabivuze gato muca ku masonga muti muragarutse kuri ujya mubonano w'abashikiranganji b'imigenderanire y'uburundi ku ruhande rw'uburundi albert shingiro ku ruhande rw'u rwanda naho vincent biruta mwavuze ko hariho ibyo mu ibanga mu byo bavuganye mu ibanga bivugwa binugwanugwa harimo yuko nk'u rwanda rwoba rwarasabye burundi ko butanga bamwe mu bo ico gihugu cemeza ko ari interahamwe ziba ziri ku butaka bw'u burundi abatari bato bakanavuga ko abo bantu baba bafise ubutunzi bwinshi mu burundi hama ku ruhande rw'u burundi nabwo bwoba bwarasabye gutanga abagirizwa guhirika ubutegetsi bagizwe n'abasirikare ari mu mashiramwe adakiranira inyungu za politiki amenyeshamakuru ndetse no kugara amaradiyo abamenyeshamakuru bakoreramwo mu rwanda kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo bintu none ga professeur nimubona impande z'u rwanda n'u burundi zisaba vyoba ari coroshe ko zibikora muri kino gihe muhejeje kutwereka yuko niyo migiranire hari byinshi iri inyuma vyo mu karere
nibyo banaganiriye abashikiranganji barahanahanye apuro amadosiye muri ayo madosiye ivyo birimo kalisa n'ivyo babitoye ariko n'ibibazo bikomeye cyane ibyo byose bwa mbere dufashe ku burundi ariko basaba yuko bajya abantu bagombye guhitsa ubwubiko ubutegetsi cyangwa abarwanya ubutegetsi amaradiyo cyangwa ayo mashyirahamwe atavuga rumwe na leta ubwa mbere no kujya kuraba yuko hari amasezerano hagati y'ibyo bihugu yerekeye guhanahana abo bantu baba barwanya ubutegetsi ubwa kabiri ni ukuraba yuko bitaba biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu ajyanye no gukingira impunzi icyo urumva icyo kibazo kiragoye kandi icyo kibazo bigafatana n'ibibazo bya politike byo hagati mu gihugu cy'u Burundi nakubariye ibyerekeye yuko aha mu burundu buguye imigambwe itavuga rumwe na leta ata kibanza ifise gikomeye yagerageje kugifita ntiyorohewe ibyo byose rero kandi bituma uburundi nabwo bukeneye yuko iyo ntabaniro hava kuko baguma babona yuko ari ikibazo gikomeye ku mutekano kugira ngo uzohorane mu burundi na burya abo bantu bufashije kugira ngo impunzi ziri muri aka karere zose zishobora gutaha urumva bijyanye na politiki y'uburundi muri ayo politiki y'uburundi icyo kibazo batanze u rwanda kikaba kitavuye mu nzira biragoye kuba aya makungu y'uko umutekano n'amahoro byabonetse mu burundi ku rwanda naho koko kuva kera hariho mbere n'amadosiye menshi na kiyonzuni yerekanye abahinga ba na kiyonzuni bagiye barerekana bagize amaketa mu gihugu cya kongo berekana neza yuko hariho imigenderanire hagati ya leta y'uburundi n'abatwara uburundi hejuru bari muri polisi cyangwa muri leta imigenderanire yabo n'imihari igwana yakoreshwa mu myaka iheze ubutegetsi bwa kongo kuri kabira yabakoresha kugira ngo ishobore kurwanya u rwanda kuko nabo babona yuko u rwanda rwabinjiriye mu byabo iyo migenderanire rero ibyo yari ishingiye kuko hari uko iyo mihari irondera inzahabu n'ubundi butare igashora mu burundi burundi bugaheza bukabaha ibigwanisho ayo maraporo yabonetse ni ikibazo gikomeye cyane kandi atari ikibazo kiraba leta yonyine y'uburundi kuko ushobora gusanga harimo abantu ku giti cyabo urumva rero bije mu burundi bituma ubutegetsi buhungabana ni ikibazo rero nkoramutima ku burundi kigoye cyane aho niho hahagaze ibibazo ariko ibyo bibazo nakubariye byamyeho kuva kera cyane ariko abakuru b'ibihugu barabirengera bakavuga bati ibyo ntibihambaye gusumba kugira imigenderanire myiza ntashobora kwereka umuntu avugiye ameneye inda ku rutoke yuko ari perezida kayibanda perezida cyane cyane habyarimana yumvikana icombero na bagasa bati ndabira aba bantu bo mu bwoko bwanje nawe ndakurabire abaye bo mu bwoko bwawe hanyuma igihambaye ni uko tubana neza urumva rero ibi by'amoko wajya muri politiki cyane cyane hagati y'amareta hagati y'ibihugu usanga kenshi bishobora kurengerwa naho ubu uhuye n'ukuri biriho biboneka cyane muri izo ngorane hagati y'u rwanda n'uburundi rero ibyo bibazo wabajije ni ibibazo nkoramutima ibibazo bikora eh, ku barongoye ibihugu ariko cyane cyane no mu ba- no mu ba- no mu bantu bamwe bamwe usanga bashigikiye intwaro bamwe bita masiya eh, usanga harimo eh, abakuru b'iyo mihagwana i- iyohoye yagomba gutera u rwanda canke yagomba gutera uburundi hanyuma mwagiye murabona naho nyene ibibazo uburundi bushikiriza u rwanda yuko eh, hariho abantu batera uburundi bagaza bavuye mu rwanda canke basubira mu rwanda I- i- ivyo biroroshe gutorera inyishu gusumba ico kibazo ndaba ariye kirimo leta ya kongo eh, kuko urumva eh, n'amatusi ashobora gutuma kongo nayo ivuga iti u rwanda u burundi mwese murafise umwenda kuri ku gihugu cacu Mm. A- a- ko numva umenga ni ikibazo kigoye nk'uko muhejeje kubidusigurira ntawe kwibaza ati ubwo gaprofeso hoba hari bwagere ku rwanda n'u Burundi abantu bavuga yuko biri ko bijana ukuri mu nzira yo kuganira hari ico kibazo ca kongo hari ico kibazo c'interahamwe hari ico kibazo twagarutse ku c'uburundi buvuga ati turabahagi namwe mukora ibi ntawe kwibaza ati imbere nyabu na ivyo bintu vyose yo gusabana ivyo vyose hari hakwiye kubanza ko icuka gisura kubacitse kuko twumva umenga ni ikibazo kiri ku rwego rwo hejuru cane
nta mwanya w'igihugu cyiza wemirije vuba ni ni- Mm.
ni- ni- ni- ni uko ha- mu migendere hagati y'ibihugu haraba intango Eh, mbere n'abandi bashikiranganji b'imigenderanire eh, y'ibihugu by'uburundi n'u rwanda ntibabonana eh, baravuze bati "Irindi ni intango ntoya ibibazo biracari byinshi eh, bizobanda bigan- biganirwa ko naho byotangura koko eh, ku ku ido n'ido uzosanga hari intambwe imbere intambwe inyuma eh, ntibyoroshe nk'uko nakubariye hanyuma ico no- no- nibagiye kubabarira ni uko eh, erega uburundi n'u rwanda si si ibihugu vyi- vyi- vyi- vyirebanga ni ibihugu biri mu mashirahamwe y'aka karere mu mashirahamwe ya afurika amashirahamwe mpuzamakungu ni ibihugu eh, bi- bivugana n'ibindi bihugu rutura eh, ugasanga amahoro ari mu burundi yerekeye amahoro kuri kongo iyo yerekeye amahoro kuri kongo naho eh, kongo icamagara ibihugu rutura bifite inyungu zikomeye cyane eh, kuriya vyerekeye ubutare n'agataka kuri kongo urashobora kubona n'uko ibihugu bibanyi eh, byose vyasa n'ibihugu vya eh, byavugurumwe ururimi rumwe mbere n'ururimi rw'abanyamahanga igifaransa naho mu rwanda rwagiye ru- ruregera mu icyongereza eh, ariko eh, ntaho eh, deha uruhara eh, ubuf- ubufaransa bushobora kugira ku burundi cyangwa ku rwanda murabona eh, tuvuge eh, biciye muri rya shirahamwe ry'abavuga igifaransa yes Mhm.
urongowe n'umunyarwandakazi murabona yuko bateguriye ibihano uburundi Eh, ni nki- ni nk'aga- ni nk'aka- ni- ni nk'akajisho u rwanda rwakubitiye uburundi yuko bobo eh, bari bifuza ko imigenderanire isubira kuba mizima Eh, hanyuma yandi amerika ha- ha- abo abo banyaburaya abo bose bari muri ibi bihugu byacu kandi nibo badufasha nibo badufasha mu by'iterambere kandi nabo bakadu- badufasha mu mu mu byerekeye imigenderanire hari igihugu cy'ubushinwa byitwa data wanje ngo gifasha uburundi ariko eh, ubaje bashinwa neza bakubara yuko imi- eh, amahera eh, bayakura cyane cyane mu mu rwanda kuko niho hari eh, hari amabarabara menshi amaporoje menshi n'amahoteli igihugu barubaka n'amaeroporo rero nabo nyine bagira ati ico duha uburundi n'u rwanda eh, bakumvikana ubushinwa bwunga isoko nini ya gusumba Eh, Mm.
nico kimwe n'uburusiya ivyo bihugu byose murazi neza kuba bifise bifise imigenderanire myiza hamwe n'u rwanda hamwe nyine n'uburundi murumva rero Mm.
yuko naho eh, abadutwara bibaza ngo biva kuri bo gusa bimwe by'uvuga ngo turi turigenga twarikukiye harya ngo ni ni n'amajambo y'abatwara ariko uravye ku rubuga iminsi yose usanga harimo eh, akayiro katswa ne- n'ibihugu byo hanze kandi bikomeye bifite ijambo rikomeye kuri ayo mashirahamwe eh, yubaka Mm.
akarere hamwe no ku- no ku bihugu byonyine ubwabyo
hanyuma ako kariro katswa ku mpande zose kakatswa n'ico mw'isi ivyo bihugu bindi vyaba bushinwa canke he usanga haba mu rwanda haba mu burundi uko bigenda kose bifise aho bihurira ni akariro gashobora kwaka gushikaho uh, rwanda gushika kuco rushaka ku burundi kuronka inzo nterahamwe kuronka ibindi bitandukanye uburundi nabwo bugashika kuronka ico bwifuza ku rwanda tiduhe abo dushaka mu butungane canke ivyo hari hari ico twokwita ngo amakungu afise uko ashobora kubirengera na cane cane ko hazamo ikibazo c'impunzi abenshi muri abo baronderwa n'uburundi n'impunzi iyo nimba bitazokunda no kuvuga ko iyo migenderanire rero ishobora kuzoguma gutyo gushika gushika gushika zogora kuko ndabye ivyandikwa n'ibivuga cane ku burundi abarundi bonyene canke abanyarwanda uri cane cane ibihugu bifashanya n'ivyo n'ivyo bihugu ndamaze kubona neza yuko bagira bati u rwanda n'uburundi hatabaye imigenderanire myiza kandi tuzi neza yuko amahoro n'umutekano mu karere k'ubuseruko bwa kongo bizofata umwanya munini nta kazoshoboka muri aka karere kuko nk'uko mubizi nka mu burundi amatora aheze umuganga uri ku butegetsi ukibaza yuko ufise ubutegetsi bwose ayo mahoro n'umutekano bizogorana mu gihe abo bahunze uburundi badatashe cyangwa ngo baganire n'ubwo butegetsi bwo mu burundi mu gihe aha mu karere k'ubuseruko ka kongo ata leta iri bikomeye kugira ngo ibuze ijye mu irwana kugira ngo ibandanye itera imbere murumva rero yuko iyo migenderanire mibi hagati y'u rwanda n'uburundi idateye imbere ngo ibe myiza ya mihari ari irwanya uburundi ari irwanya u rwanda ifatira muri ako karere katagiramwo umutekano uhagije aricyo gituma ibyo bihugu byose n'ayo mashyirahamwe bakaba yembuza amakungu bavuga bati ni ngombwa y'uko hagati y'u rwanda n'uburundi iyo migenderanire iba myiza maze ibyo bibazo wambarije bikomeye cyane bigwara tubura mu rwanda bigiye ku meza ku ido n'ido hajya nta kidashoboka ufatiye ku kibazo cy'uburundi gusa urabona igihe abanyepolitike baje yarusha ibibazo byari hagati yabo byasumba ibyo kuko byo byo byari ikintu cyerekeye kubaho cyangwa kutabaho ni ukuvuga by'ubwibonyabwoko murumva rero yuko n'ibyo bibazo muvuga by'abantu nk'uburundi gusaba ku rwanda si rimwe na kabiri nakubona ingene haba amasezerano hagati habyarimana na bati habyarimana ati wowe wowe bagazana uncungire izo nyenzi ziri mu burundi kuko abana zari mu banyarwanda kandi bigakorwa bagazana bagasaba agasaba u rwanda habyarimana ati nawe radiyo mihari y'abahutu bahungiye mu rwanda ubaducungire muribuka iyo migenderanire yahavuye ihagarara ayo masezerano atanditse yahavuye ihagarara igihe mirongo inani n'umunani ethiopia yatera uburundi ivuye muri mu rwanda niho uburundi rwacu bwaciye bureka abanyarwanda baja muri fpr kurwana baciye ku mbibi z'uburundi baraja muri muri uganda mbere n'impuzu n'impuzu z'u rwanda yatwe zava muri za kotebu ibi bihugu byacu birashobora kurengera ibyo bibazo na cyane cyane baretse kubishiramwo ibinababariye by'indyane zishimikiye ku moko ikintu kibi cyane ku muntu arongoye igihugu kwishyiramo yuko atwari atwara igihugu atwariye ubwoko kuko ubwa mbere ho ibyo bihugu birimo amoko yose kandi abaye amoko yose iyo yo agira ati byari bikenewe ko tubana murumva rero ko umuntu aba akeneye yuko abakuru b'ibihugu byacu barengera ubwo buntu kugira ngo barabone inyungu y'ibihugu by'ababibamo ifatiye cyane cyane ku mutekano n'amahoro
uko kurengera inyungu eh, kuva ku bategetsi bo hejuru baba b'u Burundi canke ab'u Rwanda bwa professeur Julien Nimbona hari uwovuga ati Uburundi n'u Rwanda bwoba buri ku murongo umwe ahandagarukana cane cane nk'ijambo ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze muri ya nama ya CIRGL igira umunani aho abatari bake bagarutse kw'ico kinati uyo mutegetsi w'Uburundi yongeye kwagiriza u Rwanda ko ruri inyuma y'abatera Uburundi gutyo bigasa nk'uko abo babivuga bavuga ati ukuboko u Rwanda rwari guha- ruhaye Uburundi ngo base nk'abegera imbere Uburundi rusa nk'urwagwanse nk'urwagwanse mu gukomeza rwagiriza ah, rwagiriza u Rwanda ivyo bihugu bibiri musesangura mwamubona biri ku murongo umwe nu- no kugira ubushake bumwe mu gutorera inyishu ivyo bibazo byose
ntibwambwambere umukuru w'igihugu cy'u Burundi eh, eh, avuga gutyo mbere eh, imbere imbere y'uko eh, agura ijambo rya- ryo mu kirundo eh, ryagirira u rwanda eh, y'uko ari ari umubanyi yorobeka eh, y'uko afise ingendo eh, yahitse ku burundi hari habaye umushikiranganji w'imigenderanire yavuze yuko uburundi bwifuza kugira imigenderanire myiza n'ibindi byo guhaha akarere kandi mu ntumbero n'ubiri ariko eh, umuntu yumvirije umukuru w'igihugu cyacu ari aho eh, mu bibazo none ibintu biguma bishika eh, cyangwa si icyo gusa eh, muri iyi yinga riheze umukuru w'igihugu eh, yavuze yuko eh, amaraporo ya nasiyo zuni ni ukuvuga ishyirahamwe mpuzamakungu cyangwa niyo europeyene avuga ibintu by'imbonerakure avuga ibintu by'umutekano y'uko eh, hari abansi Eh, urumva rero hariho i- i- i- i- intambwe imbere hari intambwe isubira inyuma ibyo biratuma koko umuntu yibaza ati none hari gushaka gukwiye ku burundi mu byerekeye iby'uko- byo gutorera inyishu ikibazo c'imigenderanire mibi hagati y'u rwanda n'uburundi je nibaza yuko eh, ivyo umukuru w'igihugu c'uburundi avuga eh, twobifata nk'uko eh, ari nk'urya muntu agiye kuganira n'uwo batumvikana eh, Mhm.
yama mu ntango ashira hejuru cane ibibazo bikomeye eh, hanyuma uko baganira niko ikibazo cose kigenda eh, kiragabanura inguvu eh, gushika haboneka amasezerano uko niko bigenda mu ma- mu gutorera ama- eh, in- inyishu amatati yakunda kuba hagati y'amaleta mbere hagati y'imi- y'imigwi igwana yose eh, hama hariho eh, mu ntango eh, kwemeza cane ivyo mupfa aribo bita stil combatif kugira ngo buke buke uko bi- uko eh, igihugu kimwe kimwe cose kirekurikina kiriya heza hakaba kumvikana urumva bifata umwanya muniniya nk'uko nakubariye iyi migendere hagati y'uburundi n'u rwanda irimo utuntu twinshi tw'ingorane ingorane zijyanye kuri ibyo nababariye byerekeye eh, ibyiyumviro byerekeye imigenderanire hagati eh, y'ubwoko eh, ibyerekeye rero izi ngorane zaciye zijya mu karere zatangwe cyane cyane mu mirongo icyenda na gatatu na mirongo icyenda na kane igihe impunzi zose z'uburundi zahurira muri kongo za tanzania n'ahandi ugasanga zitanguye gusangiriza ivyiyumviro bifatiye ku ku njyane za- z'amoko eh, haracajamwo ibindi bintu rero vyo vya- vyo kudandaza inzahabu kudandaza ijagataka bikaba muri kongo bigaca bitandukira abatwara ibihugu bigatwa- bigata- bigatandukira abadandaza canke abagwana bigenga ni byinshi cane bisaba yuko koko abo ba- badutwara bicara ido n'ido kimwe cyose bagenda eh, bara- baragisobanura icyo ntabwo rero uko Mm.
igihe mu mirongo icenda eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo icenda ingwano y'uburundi n'u rwanda yatera mu- muri kongo I- ingwano yo muri kongo yaciye itangura nayo ni bamwe mu butu baciye ava ku butegetsi hanyuma birahinduka mm, u rwanda ru- ruratera muri kongo hanyuma kongo izana za zimbabwe za angola Ni- i- aha, iki kibazo cy'uburundi n'u rwanda si ikibazo coroshe ni ikibazo koko umerane hagati y'aya mareta abiri ariko n'ikibazo kabisa gifise amashami eh, muri aka karere nico gituma naba ari yuko kubera iyo migenderanire mibi eh, ishirahamwe eh, rihuza ibihugu vyo mu- vyo mu- vyo mu buseruko bwa afurika east african community ricumbagira cyane kubera izo njyane nicyo bituma ari ibihugu byo muri aka karere na cyane cyane hagati ya burundi no mu rwanda dukeneye twese kugira ngo izo njyane zihatse hanyuma ya migambi cyane cyane y'iterambere ry'abanyagihugu b'ibyo bihugu abarigurishiriza rijya imbere gusumba izo njyane usanga hanini mbere zikokezwa n'abantu bamwe bamwe bakanatwara leta usanga abantu bagiye mu bintu byo gutunga biciye kuri izo njyane biciye kuri izo ngwano biciye kuri iryo dandazwa ry'ibintu tutanimbura tutanimbura ariko ugasanga nibyo bitunze abadutwara ego hariho akantu mumaze kugaruka ko kabiri muvuga muti ikibazo c'amoko ikibazo c'amoko gute muri bino bibazo uburundi n'u rwanda birimo bwa professeur julien mubona urumva urabye imigendere hagati y'u rwanda n'uburundi nk'uko abahinga benshi babyerekanye kuva mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icenda igihe habaye ingwano mu rwanda n'ingwano ubutegetsi bushasha bwari ko buhirika intwaro ya cami harishwa abatutsi hanyuma abacitse ku icumu bahungira mu bihugu byo muri karere no mu burundi mu burundi rwagasa bahejeje kumugandagura abakoloni icyo kibazo kisace gitandukira abanyepolitiki injyane zabaye mu mugambi wa iprona wavuye kurongora igihugu iyi myaka yose gushika mirongo icyenda na gatatu injyane zabaye kwari ku muragaba ibyashyitse mu rwanda ntibigushikire abana nabo ugasanga batereka dukora ibintu byo mu rwanda ibyo bintu nk'ibyo umuntu yaba mu kirori ibiba mu rwanda abarundi babyibabye bamwe mu kirori hanyuma cyane cyane mirongo icyenda na kane mirongo icyenda na kane urabona fpr yafashe ubutegetsi mu rwanda hanyuma abari ku butegetsi mu rwanda murazi yari ubwa butegetsi buri mu bw'abahutu abahungiye muri congo bacahura n'abahutu nyine bavuye mu burundi bahunze iyicwa rya metirogadaye n'u rwanda yaciye ikurikira ubwira ibyagiye birandikwa ibyagiye birerekanwa ku rubuga ni uko hagiye mbere n'ibyiyumviro bivuga yuko kubera kagame mu rwanda kubera uburyo yagarutse mirongo icyenda na gatandatu mirongo icyenda na gatandatu mu burundi kubera museveni mu muri uganda yuko havutse icyo bita antirihima antiri y'abatutsi ni ukuvuga igihugu kininiya cyane kirengera ibindi bihugu gitwawe n'abantu b'ubwoko bumwe rero yuko abandi nabo ni ukuvuga rebantu abahutu bariyitaye biyitaye ko basa n'abanyekongo n'abanyafurika bandi ibyo bintu byarakomejwe rwose mbere umuntu azabisoma mu mu binyamakuru byinshi abantu bavuga bavuga muri icyo kibazo ugasanga rero ibyo byatandukanye za ntambara barira hagati y'imigwi yaciye irwanira muri ako muri ako karere k'ubuseruko bwa kongo biratandukira uburundi n'u rwanda kubera iyo miharino bariye yaheze igatera uburundi ikaba igatera n'u rwanda icyo kibazo kiri muri za bindi by'ubwanire hagati y'uburundi n'u rwanda kandi biri muri ya madosiye abashikiranganji bahanahaye uwagomba rero icyo kibazo ni icyo nkuramutima gusumba kubatwara uburundi gusumba bijya bavuga bagombye gutembagaza ubutegetsi mbere niyo bagombye kuvuga bagombye gutembagaza ubutegetsi bagahita bahungira mu gihugu cy'u rwanda harimo ako kantu ubwiye ukaraba nk'amajambo yashyikirizwa kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'uwahuze utwaye burundi baragarutse cyane ku kibazo cya muri bagiye twaje tuva muri bagiye ingwano yacu nticyari ikibazo cya manda ya gatatu cyari ikibazo cy'abantu bahora ku butegetsi bagomba kugaruka bashigikiwe rero na bene wabo bo mu rwanda n'ako kantu karacyariho karakomeye kandi ako rero nk'uko abahinga biga ibintu by'amatate hagati y'ibihugu cyangwa hagati y'imigwana burya biroroshye kumvikanisha imigwi cyangwa ibihugu bisa inyungu haravugwa amatongo ari ibintu by'urudandazwa ibyo biroroshye cyane kuko abantu baraba inyungu inyungu zabo umwe wese aronka ariko iyo harimo ako kantu cy'ibyiyumviro ibyiyumviro byerekeye guhonyana aho ni ikibazo gikomeye cyane cyo gutuma na kubariye ngiki bijya byo kubonana ni byiza ni intango ariko ibibazo birakomeye ariko byamye ubwamwaka rero bariye icyo gituma abatwara ibihugu basaba kubyumva yuko basaba kubirengera bo
umuntu rero ndabumva neza iki kibazo turi ko dufatira muri bibiri na cumi na gatanu tukagera ubu muri bibiri na mirongo ibiri bamwe n'abandi bavuga bati burundi bwa buri n'u rwanda biba biri mu nzira yo gusubira kunywana hambavu yo kuba politike kirimo n'ikibazo cy'ubwoko kirimo rwose icoye amajambo avugwa n'abatwara bigera gusoma neza utanga ubushakashatsi muhinga nka ba twebwe ntushobora gusoma neza icyo bagomba kuvuga baranyigiza utuntu ariko ugiye kuraba neza mbega ni kubera ko uburundi bushigikira cyane yuko u rwanda rwanyegeje abo bantu bagombye guhindura ubutegetsi ni bande nabo twe tuzi yuko aba bagombye guhindura ubutegetsi harimo abahutu n'abatutsi turazi neza yuko bagomba kuvuga yuko ari kubera kagame w'umututsi ko aricyo gituma bagegeye hariya kandi aricyo gituma batagomba no kubatanga ariko nibukije yuko muri kahise umuperezida w'umuhutu yatuma abatutsi bahungiye muri icyo gihugu banyegera cyo kimwe n'igihe umuperezida w'umututsi yatuma abatutsi bahungiye muri icyo gihugu bamurabuzwa kugira ngo ntibatere ikibazo igihugu kibanye kubera kuri iyi migenderanire hagati y'amareta bifatiye kuri igico cy'ubwoko gusa hari izindi nyungu zikomeye cyane zifatiye ku butunzi zifatiye ku iterambere n'ibindi mudukundiye professeur julien nimona rero dukubitiza n'amaso ku mbuga ngurukanabumenyi zacu aho twari twashoboye gushira ko tuhava tugaruka kuri kino kiganiro hari abaturungikiye amajwi hari abaturungikiye utubazo mu baturungikiye amajwi hariho ubu yitwa masoro seremani wo muri malawi yagize ati mwiriwe ku ijwi rya amerika muravye iyo mibonano baba baravuganye perezida w'uburundi n'uw'u rwanda mubona hari ikintu kizovamwo ko imipaka ishobora kugururwa abantu baka bagira imigenderanire nk'iyo bari basanzwe bafise kuva kera
jewe ndibaza ko bishoboka uretse ibintu twagiye turabona muri iyi minsi aho aho aho abanyarwanda canke abantu baza bava mu rwanda bagirirwa nabi cyane mu burundi n'ahandi abantu bafitaniye imiryango bafitaniye ibintu byinshi basangiye hagati y'ibyo bihugu hariho ababyeyi bafite abana biga mu rwanda bahungiye mu rwanda nyine bafite imiryango basize mu burundi bagumye baza bagenda barasaba impapuro ku mipaka ariko ntibyari byoroshye ariko nibaza yuko uko hatangwa ibyo biganiro hagati y'abarongoye burundi buke buke imipaka izo izorengana hagiye amareta atanguye kuganira biraheza bigahera buke buke jewe ahoye ndaremye naho nahuriye ko ingorane burundi bushikiriza u rwanda n'izo u rwanda rushinzwe uburundi zigoye cyane ibibazo bishobora gutorerwa inyishu igihe bokwemera bakicara bakaza baratosora kimwe ku kindi
uwitwa yohani mu burundi nawe yagize ati mbega u rwanda rwokunguka rugereraniye imigenderanire naba atavuga rumwe na leta cyangwa rwokunguka rugereraniye imigenderanire na leta kuko turabye turabona ko hari agahombo ku bijyanye no guhanahana ibidandazwa aho abarundi bava mu burundi bakajya mu rwanda abanyarwanda bagashora ibintu mu burundi n'indi migambi baza kuharangurira yewe rero muragomba kubaza icyo kibazo yuko u rwanda nimba rwunguka bakoranye n'abatavuga rumwe na leta nuko bukunguka bakoranye na leta murakoze mugira umutaga mwiza kahise k'imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda ndabamenyesheje yuko umukuru w'igihugu cy'u rwanda cyangwa abarongoye u rwanda afite inyungu cyane cyane kuganira n'abarongoye uburundi gusumba gushyigikira abahungiye mu rwanda ibintu bizwi mu migenderanire hagati y'amareta nicyo bita approche realiste de relation entre les etats koko urashobora kubona igihe habonye habaye ingorane zikomeye cyane zimwe bishobora gutuma ubutegetsi buhungabana ari muri gihugu cyangwa kiriya bifatiye ku njyana z'amoko ariko muri rusange naberetse akarorero kuri habyarimana naberetse akarorero kuri bagaza sinakuze mbona habyarimana aza kugendera uburundi bagaza aja kugendera u rwanda ndibuka neza yuko igihe hariko haba inama y'ubufaransa n'ibihugu bya afurika i kigali hanyuma hakaba impapuro zakwiragijwe mu rwanda zituka umukuru w'igihugu cy'u burundi yavuyeho gahuturemi n'abiwe babashwiragije baciye bahungira muri tanzania ariko gahuturemi n'abo bari kumwe basangiye ubwoko na habyarimana ibyo rero byo nabyo nemera yuko ngo umukuru w'igihugu iki yoja ku bintu by'ubwoko gushiraho yoheza ntaganire n'iyindi leta igihe habona yuko ibyo biganiro imigenderanire myiza yotuma ubutegetsi bwiwe budahungabana nabivuze nderekana yuko ubutegetsi bw'uburundi butaganiye n'u rwanda nta mutekano uzoboneka urama mu burundi ni naco kimwe ku rwanda ubonye yuko uburundi bushobora kurwanya bushyigikira imihari irwanya u rwanda murumva rero yuko agiriranire abo barongoye ibyo bihugu bashobora kubona yuko ku neza y'amahoro n'umutekano ku ntwaro zabo bashobora kurengera ibyo by'amoko cyangwa no gushyigikira abarwanya ubutegetsi na buriya
uyundi nawe ari muri afurika y'epfo atashimye gutanga izina ry'iwe yagize ati ko uburundi busaba u rwanda gutanga abaronderwa n'ubutungane niko kurondera imigenderanire myiza nyezina hagati y'ibyo bihugu canke hariho ikibacihishije kirimo ugusa nk'ukunaniza igihugu kimwe mu byo mbona mu byo tuhoje neza kuko abagomvye guhiga ubutegetsi canke bagize imyigaragambyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu biyamiriza ikiringo cya gatatu ca nyakwigira umukuru w'igihugu petero nkurunziza benshi bahungiye mu rwanda icyo kibazo ni ikibazo hageze ibiganiro hagati y'amaleta ni ikibazo cyoroshye cyane hariho ibihugu bimwe bimwe mu mashyirahamwe usanga bifite amasezerano ajyanye no gutanga abantu b'inkozi z'ikibi canke abantu baba barwanya ubutegetsi ndabaha akarorero igihugu cy'ubufaransa ni igihugu cya demokarasi databanza giteye imbere ariko mwabonye umukuru wacu macron aha ikiganiro jeune afrique avuga ati ibintu johnson avuga yuko inzego zo muri cote d'ivoire zohungabana icyo dushobora kwemera kumuha ikibanza ngaha muri iki gihugu ibyo bica mu masezerano hagati y'amaleta bica mu kubahiriza ayo masezerano ariko muri aka karere nagomba ndabona yuko iryo shyirahamwe mpuzabihugu by'aha muri aka karere sejeri hajya harimo amasezerano yagiye arashyirwa kuri kumu bita amapotokolo usanga ajyanye n'ibi byo kutiba ubutunzi bw'ibindi bihugu usanga bijyanye n'ibyo kutanyegeza inkozi z'ikibi cyangwa abarwanya amaleta ariko ayo masezerano urumva nk'ayandi ntiyubahirizwa kubera ibyo bihugu bitaba byizeranye ibyo bihugu bitaba bishyize hamwe murumva rero kugira ngo amasezerano yose aje hamwe ni uko abatwara ibihugu baba baganira abatwara ibihugu baba bemeye kuza bararangira ikibazo cyose kimwe hamwe kugira ngo gitorere inyishu n'ubu rero byemeraga yuko nico kitoba inama bikomeye mu gihe bagomba kwicara hamwe je ntacyo mbona kitotore inyishu muri ibyo ni nk'uko uburundi naho naho nyine ari ikibazo gikomeye kuko ntabwo ari yuko usanga kirimo abarongoye leta n'abatarongoye leta cyangwa kirimo leta cyangwa ni kirimo leta gusa kirimo abategetsi gusa icyo kibazo cyerekeye by'imigwi fdr n'iyindi irwanya u rwanda bifatanije n'ibyo byo kudandaza ibintu by'ubutare bwa kongo ibyo byose urumva ni ibibazo bikomeye cyane ariko ibibazo yuko biganiwe ko ubwa mbere bafatanije na kongo icyo kibazo cy'imigwi igwana no kwiba iby'ubutare birashobora gutobera inyishu hanyuma maze hagasigara ibibazo hagati y'uburundi n'u rwanda ibyo nabyo bica muri ya masezerano akubarira yego turiko turasa nk'abasoza kino kiganiro ariko mu nkundire nsoma ubutumwa bwa nyuma mbere ko dugisozera nkwitwa jean leponse habimana yavuze ngo ni vyiza ko bariko baragerageza kunagura imigenderanire ariko ndafise akabazo none mubona iyo migenderanire izoshoboka mu gihe abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa cndfdd bakiri mu gihugu c'u rwanda ako kabazo arakagarutse ko ariko nibaza ko abanshi nabo nyene baracakibaza ni ukubimura bakagenda ni ugukora iki ni ukuganira bakiriyo professeur julien nimubona ibibazo bibiri muri ico kibazo abahungiye mu rwanda hariho abanyepolitiki nk'uko bari mu bindi bihugu mbere vya buraya n'ahandi bobo bavuga ibibazo vya politiki bavuga basaba kuganira na leta y'uburundi kugira ngo baronke ikibanza bakwiye ka bunyagihugu ivyo muravyo ko ibiganiro vyanse yarusha mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ariko babigaruka ko n'ishyamba mpuzamakungu nico muri rya raporo yashyikirijwe n'umunyamabanga mukuru aha inama ntegaretswa y'ibihugu bya nations unis yari igarutse ko yuko ata biganiro biri hagati ya leta y'uburundi n'abo batavuga rumwe yuko ata mahoro n'umutekano babona muri iki gihugu jeno nongera ko no muri aka karere ko bica bigora abo bahunze b'abanyepolitike bahunze kubera ibya politiki ibyiyumviro bya politiki abo oye murazi ko baheza bagakingwa n'amasezerano mpuzamakungu yerekeye yerekeye impunzi maze rero izo mpunzi zikagira nazo ibizigenga hari ibyo zitemewe gukora hari ibyo zemewe gukora ibyo nabyo isa n'ikibazo cya mbere ikibazo gira kabiri icyerekeye abagirizwa kuba bagombye gutembagaza ubutegetsi ibyo nabyo ni ikibazo na jenona nakora ariko ntushyira ku masezerano byita protocol d'extradition ayo masezerano nayo kuraba kuraba ingene ashirwa mu ngiro ashirwa mu ngiro ari uko ibyo bihugu byicaye byizigiraniye kuko mu gihe cyose batazoba bashobora kwicarana ni ukurindira yuko abo barwanya ibyo bihugu ahubwo bazokoreshwa n'ayo maleta kugira ngo babane batera umutekano muke muri ako karere no ku maleta yo nyine ibyo aribyo byose ntibifasha abarongoye u rwanda ntibifasha abarongoye burundi mu gihe igihugu kigomba gukoresha iyo migwi kugira ngo gitere ikindi kuko n'ikindi gice kigitera ikaba intambara iyo rero intambara itanguye ntawumenya uyitsinda hari rero n'uwitwa uwo zahaye niyo nawe ngo harabura iki none ngo abaperezida bagenderanire hagati y'ibihugu byombi ni ukuvuga perezida paul kagame w'u rwanda ahura amaso mu yandi imbona nkubone na perezida evariste ndayishimiye w'uburundi ku bwanyu murasesangura mukabona ni igishoboka muri kazoza ka vuba nimba ari igishoboka muri kazoza ka vuba ibintu bitegereza kubanza kuva mu nzira n'ibyahega professeur julien nimubona n'ibyo bapfa n'ibyo bapfa hanyuma ndiko ndaba imigenderanire muri aka karere hari cepgl canke by'ibihugu bya by'ubuseruko igihe cyose ata migambi ibyo bihugu bisangiye igihe cyose abarongoye ibihugu batabonana kenshi muri icyo gihe amashyirahamwe arahagarara kandi iyo iyo migenderanire itabaye n'abanyagihugu birabafata kuko urumva ni kwa kuntu kwinubana ku mipaka kwa kwinubana mu nzego rero nta kindi gishoboka atari uko abo bakuru b'ibihugu babonana nk'imigenderanire imaze iminsi kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu gushika ubu hagati ya kongo tuvuge n'u rwanda yari imigenderanire idashobora ariko hapfuye guhinduka ubutegetsi muri kongo shisekedi aja ku butegetsi mwarabonye yuko na perezida kagame yaciye aja i kinshasa n'aho abakongomani batangaye ariko nuko bigenda hanyuma imigenderanire idaheza ikaba myiza mwarabonye yuko byagiyemo n'abakuru b'ibihugu bya angola bya kongo kugira ngo abo abo abakuru b'ibihugu babonane bayange nk'ikibazo cari hagati y'u rwanda na U- na uganda cagiye kiratora imico kubera abo bakuru b'ibihugu ba- bemeye bakabonana bakicarana ariko niko na- nogaruka kuri vya bindi yuko umukuru w'igihugu c'u rwanda n'umukuru w'igihugu c'u burundi nibashaka bakavuga bati reka twicare ivyo bibazo eh, dushikiriza ku matelefone na- iyo nama ibaye y'akarere eh, ndumva ntibabonanye ntibicaranye ngo baharire eh, canke nabo ngo babanze barumvike intumwa zabo zitegure hanyuma bibe Eh, hanyuma eh, muri kazoza ni- nico nabonye muri kazoza eh, ni ukuri muri aka karere twabuze imigambi ikomeye cane ituma ivyo bihugu bikenderanira cane igatuma abashikiranganji bama babonana igatuma bakuru mu mareta bama babonana abakuru b'ibihugu bo nyene bakama babonana kugira ko amashirahamwe eh, y'i buraya murabona yuko ishirahamwe ry'i buraya ritunzwe eh, n'imigenderanire myiza iri hagati y'ubufaransa n'ubudage kandi uzi neza yuko ari ibyo bihugu bibiri eh, by'i buraya rutura bitigeze bibonana bitigeze bicana uwaka aribyo eh, byari iminsi yose mu ngwano eh, yatuma umutekano muke eh, mu mu bihugu bya buraya ariko kubera bavyemeye bigashira hamwe eh, nico gikomeza iryo shirahamwe rya buraya Aha rero eh, narigeze no kuvyerekana mu rundi rwandiko nagize kuri aya- ku bihugu byo- vy'akarere ka- ka afurika y'ubuseruko eh, ingorane dufise nko muri est communautés africaine nta leadership dufise nta nta gihugu canke ibihugu bibiri bitwara ibindi bikwega ibindi eh, vyofasha kugira ngo eh, niyo habonetse injyane eh, baheze bazitorera umuti eh, igihugu cyari gufasha muri aka karere ibihugu byo hagati- bya afurika yo hagati mu gihugu cyari kuba kongo nari babona ingorane zigifise nicyo cyari guhuza ibihugu byinshi cyane muri aka karere mbere bika- kikaba imoteri yo guteza imbere eh, ubutunzi muri aka karere ariko murabona ibyo ibyo injyana kirimo eh, ni ikibazo gikomeye rero rero nibaza yuko eh, ikibuza abakundi ku ku- ku- ku- ku- kubonana ni byinshi hariho eh, ibya politiki ntibabariye eh, hariho eh, eh, ibya by'ubutunzi hari ibyo kwinubana eh, i- ibyo byo byose birengerwa eh, n'abakuru b'ibihugu bafise eh, icyo bita viziyo eh, turakeneye cyane abantu badutwara babona kure babonera kure eh, abanyagihugu jewe birambabaza cyane kubona igihugu cy'u rwanda n'uburundi eh, dufise abantu benshi cyane eh, du- dufise isi ntoya cyane y'ikiraga ugasanga turiko turazingazingana tuzingazinga eh, abo dutwara eh, muri ako- muri ako- muri ako kaga aho twokwiruguruye eh, tukaja muri imwe ayo mashirahamwe eh, tuka- tukigisha urwaruko rwacu kugira ngo tuje kurondera ubuzima aho hose hashobotse Eh, ico ni ikintu kibabaje cane rero bisaba nk'uko nambeje kubivuga bisaba yuko abantu badutwara baba ba- babona kure babonera kure ibihugu vyabo babonera kure eh, aba- abo barongoye Ego hamadusozeraga Professeur Julien mubona iki- ikwiye gukorwa vuba bwangu ku ruhande rw'u Rwanda vuba bwangu ku ruhande bw'u Burundi kugira ngo ino migenderanire iriko iravugwa eh, na bamwe n'abandi bati u Rwanda n'u Burundi bwaba bwiye gusura kunyurana n'iki I- utwo tubazo tuhava ahubwo hasigare ikintu gifadika eh, hamwe hari akabaza hasigare bavuga bati u Burundi n'u Rwanda vyongeye kunywana ni igiki cokorwa n'uwahe muti wovugutwa ku mpande zose Eh, umuti nibaza ni uko eh, nk'uko abashikiranganji babikoze ku izina ry'amareta baserukira bagashikirizanya eh, ibibazo igihugu cyose gifise gishikiriza Eh, ni uko boheza bakabonana Eh, bikenewe bagasaba uwaje hagati abumvikanisha Eh, kuko eh, iyo ibiganiro bitanguye hagati y'amareta hakaba hariho harimwo umuntu bahurije ko ashobora kubafasha kubitorera inyishu ibyo bibazo eh, biranyaruka gutorera inyishu na cane cane mbere eh, na ya mitima ihuha yo kwinubana iheza ikabambika igacureha eh, maze buke buke ibyo bihugu bigatera bijya imbere
nuko professeur juliane mubona twibutse ko muri umwigisha muri za kaminuza mukaba n'umuhinga mu bya politike intwaro ku rwego mpuzamakungu no guteza imbere inzego expert international en gouvernance et développement institutionnel mu gifaransa turashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya amerika ejo nitwongera kubikora ko nk'uko twabigize uno munsi muze mutwitabe rero murakoze cyane ni ukuri ndabitaba kuko mubona bikora yego abandi dushimira ni mwebwe inshuti bakunze ibijwi rya amerika mwariko mudutega amatwi muri hirya nino kino kiganiro mwagitegura mwongera mugishikirizwa na joy diane nahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose n'aho ubutaha